radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabaramukije mbahaye ikaze mu biganiro byacu mu kanya ni ikiganiro muri isanga turavuga ku burenganzira bw'abana bafunganywe na ba nyina tubibutse ko mu rwanda mutwumvira kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no ku ijwi ry'amerika fm ijana na kane n'ibice bitatu ni i kigali naho mu burundi bujumbura mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda no kuri fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu kanya rero ni ikiganiro muri isanga muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranyi aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
jewe ndi mu gisagara ca bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi muri isanga kuri radiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika tariki ya cumi na gatandatu ukwezi kwa gatandatu ni umunsi mpuzamahanga ngarukamwaka wahariwe umwana w'umunyafurika uwo munsi usanze abana bugarijwe n'ibibazo bitandukanye mu kiganiro muri isanga uyu munsi turaganira ku bana basa n'abibagiranye imbere y'abafata ingamba zirengera abana imbere y'amashyirahamwe harengera uburenganzira bw'abana yemwe n'imbere y'ikigega cy'umuryango w'abibumbye ishami ryita ku bana unicef ibi byemezwa n'umwe mu baharanira imibereho myiza y'abana ari nawe mutumirwa wacu ni bwana david ninganza ni umuyobozi w'igisata cyo gukingira abana akaba n'umuvugizi w'ikigo cyiga- cyita ku neza y'abana mu burundi kizwi ku izina rya sojipayi mu burundi abana rero tuvuga uyu munsi ni abana bafunganywe n'ababyeyi barimo abavukira muri gereza ba mama babo bafunzwe batwite barimo kandi n'abana bato binjirana muri gereza na ba mama babo hari n'abana basamwe ba nyina bari muri gereza batewe inda n'abanyu- n'abandi banyururu cyangwa se umwe mu bantu babari hafi muze rero twese twitabire intero ya samputu turengere umwana
Mbona utaraciye mu bwa
radiyo ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda umunya- umuririmbyi w'umunyarwanda ah, jean paul samputu araturirimbiye ati turengere umwana nk'uko nabivuze rero dutangira uyu munsi turavuga ku bana baba mu magereza babana na mama ba- na ba mama babo Ye, nagira ngo rero noneho eh, nk'uko nabivuze twakire umutumirwa wacu eh, david ninganza ni umuyobozi w'igisata cyo gukingira abana akaba n'umuvugizi w'ikigo cyita ku neza y'abana mu burundi kizwi ku izina za- rya sojepayi mu burundi kubifuza kuza kuduhamagara muduha ibitekerezo cyangwa se ibibazo nomero yacu ni rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe subiremo na kubanza akamenyetso ko guteranya hanyuma rimwe magana abiri na kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe noneho twakire umutumirwa wacu bwana n'inganza ikaze ku ijwi ry'amerika
Eh, murakoze cyane rwose
ye nagira ngo mutubwire rero ku bibazo by'abana a- abana uko bamerewe mu burundi twavugaga abana bapfunganywe na ba nyina aba bana muri makeya bamerewe gute
Eh, abana bapfunganywe na ba nyina ni abana ubwa mbere baja mu igereza mu buryo butandukanye ariyo ibohero mu burundi hariho nk'uko mwabivuze abana usanga igihe ba mama babo bahagarikwa n'amategeko abo bana ba mama babo bari bibungenze akamubyara ageze mu ibohero uwundi muce ugira kabiri ni abana mu gihe umubyeyi wiwe amategeko amuhagaritse bamwatse ubwigenge ah, bwo kubaho hanze hamwe n'abandi usanga umwana aba ari mutoyi badashobora kumutandukanya na mama wiwe uwundi muce ugira gatatu ni n'umuce ugoye eh, kuko ni abana usanga bavutse hagati y'abanyororo bonyene ni ukuvuga umupfasini na saminda mu ibohero ayisamishijwe n'umunyororo nkawe canke eh, ku wundi ashobora kuba amwegereye rero abo nibo bana niyo mice dukunda gusanga abo bana bari mu igereza rero mu maprizo y'uburundi ibyo biharuro by'abo bana birakunda kuza birahindagurika hagati ya mirongo ibiri na mirongo ibiri na batanu ni abana rero bafise ingorane zikomeye zikomeye cyane kuko hari aho usanga amateka yabo n'amategeko atubahirijwe eh, kuko ubwa mbere hoho baba mu igereza baba mu ibohero Eh, kandi atacaha bakoze Eh, birumvikana ko ababyeyi babo mu gihe bakoze icaha bashobora guhanwa co kimwe n'abandi barundi bose ariko rero muri ubwo buryo babahanamwo hategerezwa kwihwezwa eh, bimwe bikurikira ubwa mbere iruhande y'uko yitwa umunyororo umuntu atigenga aha yitwa n'umubyeyi rero ibyo bintu bibiri hategerezwa kuboneka kimwe gitegerezwa guhuza umuntu yitwa umunyororo akaba yongera no kuba umubyeyi eh, kugira ngo ububyeyi bwiwe buze guha ubuzima uwo mwana atacaha yakoze buze gutegurira akazoza uwo mwana atacaha yakoze ni nacyo gituma rero uwo muntu atategerezwa no kuba aho ariho hose yategerezwa ah, kuba ah, mu kibanza giteguwe neza nagomba ndakumenyeshe yuko ah, mu burundi hariho kimwe cyatowe inyishu eh, c'aba bana twita les enfants conserve avec la loi abana usanga bafise ibyo bagirizwa by'ibyaha twarabatandukanije leta n'amashyirahamwe barakoranye barabatandukanya n'abandi banyororo bakaba aho twita centre de rééducation aho bakina aho baganira aho baronka urukundo aho abantu babashikako urumva abo ni abana bafise ibyo bagirizwa ubutungane bubize ico bubakurikiranako ariko rero uwo mugwi w'aba bana twita renuriso bobo atacaha bakoze bafise ingorane z'uko atawushobora kubatandukanya n'umubyeyi wabo nibo bakibana n'abandi banyororo ugasanga umwana abana n'abanyororo ah, bafise ibyo bagirizwa ntakina ah, co kimwe n'abandi bana ntiyisanzura co kimwe n'abandi bana ntariko ariga kandi abandi bana bose bafise uburenganzira bwo kwiga ku buntu kumbure ugaca usanga n'amagara yiwe acagiraho asinzikara eh, ibi rero bitumwa n'iki umubyeyi mu bisanzwe afise umwana ntiyategerezwa kubana n'abandi banyororo hategerezwa kuba icyo twokwita serire mere anfa ni ukuvuga icyumba kinini eh, gikwiye igiteza kubamo abamama bafise abana hanyuma iruhande y'uko eh, bakwa uburenganzira bwo kwidegembya abo bana babo bakaba bafise uburenganzira bwo gukina uburenganzira bwo kuregwa bw'indero uburenganzira bwo gufungura kira noneho rero aha ikigaruka ah, konona kazoza k'abo bana bahabwa imfungurwa zihabwa abakuze nimba abakuze baba ubugari nabo barya ubugari nimba abakuze barya ibiharage nabo barya ibiharage rero ugaca usanga rero ibyo birimo mu bibaka amateka yabo kuko umwana icya mbere coco afite uburenganzira bwo gukina afite uburenganzira bwo gutwenga afite uburenganzira bwo kuronka indoto aho abona mbega ko ndiko nkina n'abandi bana bijya biri n'inyigisho iyo abana batazi bariko barakina hakabamwe umwe avuga ati reka reka kumurenganya naka umupira turako turakina niwe yatsinze uwo mwana aca yigiraho kumva ubutungane ico ari co kumva gushiraho intaha ishize ico ari co kumva ko akizira ko arenganya uwundi kandi avyeretswe na mugenzi we abo rero nabo bari iruhande y'abanyororo ubwa mbere bafite ingorane zabo eh, hanyuma ikindi kigira kabiri eh, bashobora kuba bafite n'ingendo zabo z'abakuze eh, bashobora no kuba bakoresha imvugo ah, itari imvugo ikwiye abana rero urumva ubwa mbere baronse imfungurwa atarizo zitagenewe abana ikigira kabiri batswe ubwigenge bwo gukina bwo gutwenga ah, bwo kunezerwa ikigira gatatu eh, batswe ubwigenge bw'uko bategerezwa kuvugwa neza kuvugwa neza kuko eh, tubwirira imana abana b'abarundi b'imyaka itanu leta ibavura ku buntu yego n'ibyo muri ayo mabohero hariyo centre de sante mugabo eh, kugira ngo nyina aje kumuvuza mu gihe akeneye umuganga avura abana bisaba kuzosaba uruhusha mbega zororonka ryari mbega zoherekezwa nande urumva ko abo bana bategerezwa kuba bafise protection special bategerezwa kuba bafise amashyirahamwe batwebwe ni ukuvuga amaserivisi ya leta ni ukuvuga ama ONG yoba yi- yi- yi- a- a- a- ari mpuzamakungu hagategerezwa kuba hariho politiki nziza ikingira abo bana Eh.
kugira abo bana ntibagwe mu mporero ngo bahave bagira inkurikizi mbi zitumwe n'ibyaha byakozwe n'ababyeyi babo kuko aho abana bari eh, bashyizweho n'igihugu bashyizweho n'amategeko ayo Eh, mategeko turaza- rero niyo aca agaruka Bwana Ninganze, kubakingirira, turaza gukomeza kugira ngo kubiganiraho mu ntihagire kanya.
ikintu na kimwe bakwa ye turakomeza kubiganiraho mu kanya dufite isaha yose kugira ngo utubwire ukuntu abo bana babayeho n'uburyo bashobora kwitabwaho uburenganzira bwabo ndetse utubwiye ko abana bafite indoto Eh, nk'uko rero nabivugaga mu kanya abana bafite ibibazo bitandukanye Ah, ntabwo ari mu burundi gusa mu rwanda muri uganda n'ahandi hose mu karere k'ibiyaga bigari ndetse no mu bindi bihugu byose byanyuzemo intambara aha nagira ngo mugenzi wanjye uh, hano muri studio uh, jean claude kabengera atunyure- atubwire muri make inkuru yaduteguriye afatiye urugero ku mwana ufite indoto umwana w'umunyayuganda nawe wanyuze mu bibazo nk'abandi ibibazo by'intambara ibibazo bikomeye agatereranwa ndetse abantu bakamwinuba ariko akaza kubona umufasha none ubu ngubu akaba afite indoto zo gufasha abandi bana jean claude uwo mwana yitwa nde yanyuze mu bibazo bigenze bimeze gute muri make urakoze cyane ejeni amaze amezi icyenda gusa avutse michael yisanze ku mugongo w'umurambo wa nyina wari umaze kwicwa n'abarwanyi bigometse ku butegetsi bwa uganda road resistance army yahamaze ijoro ryose mu mbeho n'ubukonje uruhinja rudashobora kwihanganira nyuma y'amasaha cumi n'ane gusa amaze nk'uwashizemo umwuka uwo mwana w'umuhungu yatoraguwe n'abagiraneza afite ibikomere ajenga amaraso menshi ndetse hari n'amasasu yaheze mu mubiri we nyuma y'imyaka ine yitabwaho n'abagiraneza ubushobozi bwabaye buke amafaranga arabura nta ntege arya nabi arwaye bikomeye kandi agafatwa nk'umutwaro michael yaratereranywe umunsi umwe umugiraneza amutwaye ku ivuriro birukanywe mu modoka y'abagenzi kubera umunuko ukabije w'ibikomere by'intambara michael yari afite michael yakomeje kwitabwaho kugeza aho mu myaka irindwi ishize ubwo uganda yateguraga umukino w'umupira w'amaguru witiriwe abagizweho ingaruka ah, n'intambara uwo mugiraneza yakoze ibishoboka byose ngo michael n'inshuti ye yitwa pilgrim ah, bakire perezida museveni na ban kimun wahoze ayobora umuryango w'abibumbye ku kibuga cy'umupira aho i kampala michael ubu ngubu yarakize ameze neza yishyurirwa amashuri n'umusore wamutoraguye icyo gihe ubu ngubu amaze gusoza amashuri ye abanza inkuru ye yateye benshi impuhwe amaze kubwira uwo wamureraga ndetse ukimurera ko yifuza kuzaba umuyobozi wa banki michael yasubije umurera ko afite izo nzozi kubera yuko abaturage bakennye badafite amafaranga arashaka ko abantu bakennye babona amafaranga bakabona uko bafasha abandi bana ndetse bakita no ku bandi ni inkuru yavuzwe cyane mu binyamakuru bya uganda ndetse yongera no kugarukaho n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha mu gucira imanza bariya bantu bakoresheje abana mu gisirikare urakoze cyane jean claude kabengera kuri iyi nkuru waduteguriye nk'uko rero twakomeje kubivuga abana bafite ibibazo bitandukanye si mu burundi gusa ni ahantu hose ahantu cyane cyane hakunze kuba ibibazo by'intambara uyu munsi ariko nkaba ngira ngo tongere tugaruke kuri icyo kibazo cy'inzozi inzozi z'umwana Uh, uyu michael afite inzozi zo kuba yafasha abandi abana bari muri gereza nabo nta gushidikanya ko bafite inzozi ariko baracyazitiwe n'ibibazo byinshi nk'uko twabibwirwaga n'umutumirwa wacu david n'inganza uwo umuyobozi w'igisata cyo gukingira abana akaba n'umuvugizi w'ikigo cyita ku neza y'abana mu burundi kizwi ku izina rya sojepaye nagira ngo nongere mbagarukeho bwana n'inganza abana muri makeya mubona bakwiye aba bana bakwiye gufatwa gute hari ibyo mwari mumaze kutubwira ariko mbere y'uko twakira abakunzi b'ijwi rya amerika kuri telefone nagira ngo maze mutubwire muri makeya icyo abantu bakuru bakwiye gukora kugira ngo bafashe aba bana kuzageza ku- kuzagera ku ndoto zabo
murakoze neza cyane Eh, ubwa mbere hoho eh, nababwiye aba bana eh, nubwo baba bari mu igereza twamaze kuvuga yuko nta cyaha baba barakoze kandi nubwo baba barakoze icyaha eh, bafite uburenganzira eh, bw'uko ah, ba- bashika kuri kazoza baronka akazoza keza icokorwa rero ni iki ni uko ubwa mbere bobo duhera kuri ba mama babo kuko nibo batuma binjira muri iryo gereza ni uko ababyeyi bafise ibibondo badakwiye gufungirwa ahandi hari abanyororo icyo ni icya mbere bakaja muri serire navuze serire meranfa haba hariho ibyo byose bishobora gutuma umwana ashobora gukina haba hari ibyo byose bishobora gutuma umwana agira ubwisanzure kandi hanyuma abo bana bakabona urukundo rw'ababyeyi babo kuko bitari uko iruhande y'abandi ba- ba- mfu- bapfungwa eh, ivyo n'ibintu bishoboka ikindi kigira kabiri ni abana ubwa mbere bari hamwe bategerezwa kuronka uburenganzira bwo kwiga biroroshe Eh, mbega kugira ngo ishuri riri hagufi eh, y'ibohero ribe ryoshobora kwakira abo bana byose abiki atari uko ah, haba ah, by'ukuri eh, hariho umuntu ashobora kubikora ishyirahamwe ryo bikora muga naho nyene mu gihe byemewe n'amategeko a- agenga amabohero cyangwa byemewe na leta kuko urumva ibyo ari byo byose abo bana hari icyo babuze hanyuma ikindi kigira kabiri kuba mu ibohero eh, ni ukwanka kubatandukanya n'abamama babo kuko amategeko ntabyemera ibyo ni iby'ukuri kandi uwo muntu abashize iruhande y'abamama bari mu ibohero nta cyaha aba afise ariko iruhande y'ibyo bategerezwa no kugira uburenganzira bwo kuja hanze inyuma y'ibohero bagatemberera ahari amasoko bakabona abantu ahari amashuri bakabona abandi bana ahari ibibuga byo kunezererwamwo ibyo nabyo bakabibona kumbure bakaja gutaha mu igereza mu gihe cy'umugoroba aho bategerezwa kwegera ababyeyi babo Ye, Aho rero nka- hari mu gihe cy'ubwisanzure nkamwe mushinzwe rero i- ineza y'abana ndibwira ko ubwo mwatangiye kubavugira kugira ngo babashe kubona ubwo burenganzira bwo kuba bajya hanze bagakina bagaseka nk'abandi bana kuko umwana wigunze n'umwana urwaye ntabwo ari umwana ufite ubuzima iyo umwana ari muzima akina n'abandi mwatangiye kubavugira
Eh, murakoze cyane eh, ivyo ni ni ikibazo kiri ku mutima kandi murabona ko n'ubu aricyo turiko turakora nta nama n'imwe twebwe tuba turimwo iki kibazo tutagishikiriza cyane cyane ah, aba- abamashyirahamwe yigenga inzego ziba ziserukira leta kuko biragaragara yuko uwo muce w'aba bana harimo agahazi ntabwo ari akarorero abana bisumbuye guhera ku bafite imyaka cumi n'itanu kuko amategeko y'u Burundi aremeza ko uwo yakoze icyaha ah, ashobora kugihanirwa abo bana ah, harabaye ihinduka abo bana babayeho uko batabaho kera babayeho ku buryo ubona yuko by'ukuri bitaweho ariko aba nibaza ko atashyira hamwe ryogaragaza ahanini ibyo ririko rirakora canke atagisata cogaragaza ahanini ibyo ririko rirakora mu gihe ritokwerekana cyangwa ico gisata kitokwerekana ko abo bana ah, bashobora gushikira inyigisho bashobora gushikira umuganga uko bashaka ko abo bana bashobora gushikira bwa bwisanzure nariko ndavuga kuko kira noneho hari n'abana ushobora gusanga batebye kuva mu ibohero kuko mu ibohero si ikibanza cyabo iyo hageze ko eh, ashobora gutandukana n'umubyeyi wiwe uwo mwana yategereza guca ataha aho rero hakorwa iki hategereza kuba hariho eh, serivisi itegura ingene umwana atandukana n'umubyeyi wiwe akagenda mu muryango atamenyereye rero muri icyo gihe utegura uwo mwana ugategura uwo mubyeyi ugategura n'uwo muryango ugiye kumwakira hanyuma haje haza ikintu gikomeye mbega umwana avukiye mu ibohero hagati y'abanyororo babiri ubu azoja kwande mbega azoja kwa nyina wiwe cyangwa azoja kwa se wiwe uca wumva yuko ari ibintu bitegereza gusaba ubwitonzi n'uburyo eh, nu- n'akazi cyangwa nukwita serivisi atakindi ikora iriya permanence rero urumva ibikwiye gukorerwa abo bana ni byinshi aha rero nigeze kuvuga ku cyerekeye imfungurwa mbega bishoboka gute ko umwana yofungura ibyo bakoze Eh, urabona nimba by'ukuri abana bari hanze eh, ishyirahamwe pam rishobora kugaburira ah, abana bashonje abana ba- ba- ba- bari mu nzara bari kumwe n'ababyeyi babo bari kumwe n'imiryango yabo mbega wumva byoshoboka gute ko ba bana bari mu ibohero aribo bubura ubuyi aribo bubura amata kandi se ataca ariko arakora nyina ataca ariko arakora yugarijwe atariko aramwirukira urumva rero aba bana by'ukuri eh, yaba amashyirahamwe eh, yo mu gihugu yaba mpuzamakungu yaba ama- a- ubuzi bwa leta biraboneka yuko by'ukuri hari hakwiye gukorwa ikintu gihindutse bakavuga bati ni ukuvuga mu mwaka uza turi ko turahimbaza uyu munsi w'umwana w'umunyafurika reka tuze turabe intambwe twateye kuri aba bana bapfunganywe na ba mama babo bari mu igereza Mm, twizere ko mu mwaka utaha hari ikizaba cyahindutse abantu abana ba- baba bafite imibereho myiza irushijeho nk'uko mubivuga bakabasha gutegurwa kugira ngo babashe kwi- kwinjira mu miryango aho kugira ngo bave muri gereza bajya ahantu batamenyereye no mu bantu batamenyeranye reka noneho tujye ku murongo wa telefone twakire abakunzi b'ijwi ry'amerika bifuza kubaza cyangwa se gutanga ibitekerezo ndahera kuri didasi didasi uranyumva
Eh ndakumva neza cyane.
Eh, urahagana he dida
Eh ndabahaye mwiriwe ngaho ku radio ya Amerika.
wiriwe neza
Mwiriwe neza ndahaye na mwiriwe David Niganza.
ye yakumvise urahagana he
Eh ndi bujumbura mu Burundi.
Mhm. ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
Eh igitekerezo canje Mm.
cyo kuvuga ku ngorane zishikira abana na cyane cyane abana bari mu mabohero atandukanye.
Mhm.
Ni ukuvuga nk'ikibazo nashaka kubaza uwajeje agateka kaba ari agateka kaba David Niganza. Nashaka kumubaza ikibazo nk'ubu hariho abana usanga bavukira mu mabohero. abo bana ni ukuvuga hanze y'ibohero ntibaba bazi imiryango yabo hanze none nk'ishyirahamwe iryo shyirahamwe asanzwe arongoye uwo mutumire rifasha iki kugira abo bana keretse nyina canke ise aba ari aho mu ibohero buriya bamenye iyindi miryango ise akomokako canke nyina akomokako hama ikindi kibazo nari mfise eh, ni uko ibibazo bishikira abana usanga ari ibibazo bigoye cane nabo bogira inzozi izo nzozi zabo kugira zishike ku ntambwe cyangwa kuco biyumvira usanga bigoye dufate nk'umwana ufite nk'igitoki nk'akarorero uwo mwana arafashwe ugaca usanga agiye gufungirwa mu ibohero afungiwe hamwe n'umuntu yishe umuntu cyangwa umuntu yafashe a- a- a- abakenyezi ku nguvu none wumva uwo mwana azogira umutima w'urukundo gute ntumva yuko n'igihe bizoshika akava muri iryo bohero bizokunda yuko ashitse ashitse mu mu rundi rwaruka ntibizokunda yuko azoba afite umutima w'uru- w'ubuntu kubera ivyo bintu azoba yasanzwe yarabayemwo yaraciyemwo mu ibohero umva ibyo nashaka ibyo nashaka gushikiriza ama nashaka uwaserukira ishyirahamwe eh, adusigurire neza Mhm, na- ukungene umwana bamusubiza bishyitse akaronka nk'ikigongo cyangwa akarekugwa ukungene bamusubiza mu buzima busanzwe kugira bamuhuze n'abandi bana nko mu miryango nko mu muryango aba yaravuyemo cyangwa nk'uwo batazi umu- nk'uwo batazi umuryango kugira bamuhuze n'uwo muryango kumbure agire ubuzima nk'ubw'abandi ye ni ibyo bibazo nari urakoze cyane didasi reka twakire na anisete mbere y'uko mm, uh, david agusubiza anisete
bumva na bumva ye urahagana he wowe
ni bujumbura mu burundi Ye, ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
ese ikibazo cyane cyane kuri aba aba bana ubona yuko bari kubibagirwa ahubwo murabe ko ba- bahebwe kubera ko ntabwo ari umubwiriza shingiro ahantu na hamwe hari ingingo yerekana abo bana ubuzima bwabo ko buzogenda ingingo ya mirongo ine na gatandatu ivuga yuko umwana ategerezwa adategerezwa gufungwa keretse yerekana inyerero kuwo hanyuma bakabandanya yuko umwana ashobora kuba sekare n'ababyeyi imyaka cumi n'itandatu arengeye icyo ubona rero ni uko u- u- mbona yuko ari nyina mu rwanda ngingo yarekeye mu mu ntege ngo ya- ave yakira imeneke yi- yicare bimeneke ntabwo tukumva Umwana- neza Ab- Ah?
Iz- ijwi ryawe riracika ntabwo turimo kukumva neza ngo hagombye iki
umwana avuki- avukiye mu urabona yuko abantu benshi n'ababyeyi cyane cyane abamama baba bafite aba bana Mm, ikibazo rero bakunda kugira umwana aba afite ariko arimika cyane cyane iyo ageze kuri sitade by'imikazi none babona yuko uwo mwana ageze aho yimika ntiyimika kuko usanga harimo abagirizwa ubwishikanyi usanga harimo abagirizwa hari makosa ugasanga ibintu bigoye cyane umwana abona akazuba kiwe kazumera gusa mhm.
ikindi nacyo abonaho publiki cyane cyane abantu barangura amabohero kugira ngo aba bana bafite ba se na ba nyina babo bafunze kugira ngo barabe yuko bigabanuka kuko urumva yuko leta amashyarije no- n'igihugu cyose n'amashyarije barakoze Ye, urakoze aniseti ikibazo cyawe gisa nk'igihura n'icya didasi nagira ngo wabasubirize hamwe muri make kugira ngo tubone uko twakira n'abandi bategereje kuri telefone bwana n'inganza
Eh, barakoze cyane urumva hari ndagomba menyeshe abo batumire bacu eh, ko abo bana bari mu migwi ibiri Eh, cyane cyane nk'abo bavuze ah, bashobora gupfunganwa n'abantu bakuze bakoze ibyaha bihanitse n'abayakoze bito nagomba ndabahumurize by'ukuri aha uburundi twarateye intambwe kuri iki kibazo cy'uwo mugwi w'abo bana twita les enfants confrés avec la loi ni ukuvuga abana bakurikiranwa n'amategeko Eh, hariho ibigo ikigo kiri mu rumonge n'ikigo kiri ah, mu ruyigi ni ibigo ah, by'igororero ry'abo bana ah, by'ukuri nta mwana akija mu ibohero rindi n'iyo agiyeyo ah, turashima ko tuca tuvugana n'abajejwe ubushikiranganji bw'ubutungane n'abajejwe ubushikiranganji bw'u- bw'u- bw'u- bwo gushyigikirana kandi twaba dufite inama ku munsi wa kane aho icyo kibazo ah, tu- tu- tu- tukivuganako by'ukuri aho umuti usa n'uwatowe n'ubwo agahaze koko ka- ka- kamaho ibintu umuntu yamagorora abo bana rero nta bakibaho bapfunganwa n'abantu bakuze iyo babayeho baba bari en transite umuntu acaja kubakurayo kandi barabyumva n'ingoga rero aho nagomba kubahumuriza kw'ico kitakiri ikibazo ariko yabajije ati mbega iyo bapfunguwe basubizwa mu buzima gute basubizwa mu miryango gute by'ukuri aha kuri- turashima turavuzeho intambwe eh, turakorana n'ubushikiranganji ah, bw'ubutungane duciye mu cyo twita serire pour minere abo baca batumenyeshe bati eh, hariho abana bazopfungurwa mu yinga mu ruyigi hari abana bazopfungurwa mu rumonge mbega muteguye gute kuzobasubiza iwabo nagomba ndabamenyeshe ko ata mwana yigera yijana eh, hari handi mashyirahamwe ngaha mu burundi nka tere dezome twezi ah, duca turaba ingene tubasubiza mu muryango tukabashikana kandi tukavugana n'imiryango yabo tukabona aho abo bana tubasize hari aho bishobotse bashobora no kubafasha kugira ngo agire umwuga wotuma adasubira gusamara ngo asubire mu byo yahozemwo nubwo ushobora gusanga hari umwana uyu cyangwa uyundi gaciyemwo bitumwe no gusamara cyane n'izindi mvo ugasanga uwo ntibyagenze gutyo mugabo rero ngaha abo turi ko turavuga hari ingorane niba abana twita renurisi mu rurimi rw'ifaransa abana bafite munsi y'imyaka itanu babana na ba mama babo mu ibohero abo nibo atakintu kigaragara kirakorwa abo nibo amateka yabo atarubahirizwa nk'abo bandi abo nibo n'iyo atashe atandukanywe na se na nyina ari ingorane harimo ubajije ati mbega nk'umwana avuka avukiye mu ibohero by'ukuri aho ntiyabeshe biragoye iyo umwana nyina yaje amuzanye kumusubiza muhira biroroshe kuko umuryango uramuzi iyo umwana nyina yaje afite imbanyi kumusubiza mu muryango iyo hageze biroroshe barabitabura kuko barazi ko yaje afite imbanyi ariko iyo umugore yabyariye mu ibohero abyaranye n'undi muntu ubwa mbere mu muco w'abarundi kiba ari igitutsi kandi n'uwo muryango uwumenga arawurengeye uwumenga arawutukishije ntibagomba no kubyumva naho rero hari resistance naho rero hari akantu ko kugomba kwanka kwemera byoroshye uwo mwana kandi noneho hari aho usanga n'uwo ari mu ibohero ushobora gusanga yagiye agize amakosa umuryango umwagiriza bavuga bati eee noneho yatugiriye amakosa ntiyarera abana none yongeye ku bindi byaha rero aba bana izi ngorane bagira nimba yoba yabyawe n'umunyororo uwo nawe aca atinya akanga kumwemanga kubera iki kuko atinya gusambura agira ati niba umugore wanjye yamenye yuko nabyaye umwana mu ibohero ntazogaruka ku ndaba bazoca abana ntibazosira kuwukurikirana ugasanga uwo mwana rero icyo twita rosheshe de la paternite kubwira yandikwe ku izina rya se biragoye rero nicyo gituma ari byiza ko abo bana bimwe navuga baba bakwiye gutegura haba hakwiye kuba itegurwa ry'umwana mu kuva mu ibohero mbega umwana avuye mu ibohero ni umwana wande agiye mu muryango uwuhe yemegwa gute abuze ibiki afite ingorane iziye kuko nyina yoshobora kubabwira ati uyu mwana nubwo bumutwaye je namukurikiranye afise utugorane utu n'utu n'utu nyine nawe bari kumwe nawe aba asigaye mu ibohero Ye. abakurikiye radiyo ijwi rya amerika tubibutse ko muri kumwe na bwana david n'inganza ukuriye ikigo ni umuvugizi umuyobozi w'igisata cyo gukingira abana akaba n'umuvugizi w'ikigo cyita ku neza y'abana mu burundi kizwi ku izina rya sojepayi tukaba turimo kuvuga ku kibazo cy'abana bafunganywe na ba nyina mu burundi ubwo ikindi tuzategura n'ikindi kiganiro ku bafunganywe na ba nyina mu rwanda nagira ngo dusubire ku murongo wa telefone twakire n'abandi bakunzi b'ijwi rya amerika inosa Eh, uranyumva neza urahagana he? n'amahoro
yego none ndamusize umutumire Eh, arakumva
bakanje ndababazi none ariko ntumwa muri ko muravugira abo bana cyane cyane abo ba- bapfunganywe na ba nyina bagenda bakiri bato bato cyane ubwo ntibaca bakura babaye pararize mu mutwe bamaze gukura kuko baba bakuye mu munyororo bararonka ubwenge bukwiye beho leta irahetse ikabafasha iki kariba yabapfunze beho burya ntibumva yuko baba bahunyangiye agateka mu gihe baba babashyize mu munyororo kandi bobo atacaha bafise je numva umenga nabo baba bapfunzwe abo bana numva yuko baba bamwe barahohoterwa bahonyangirwa agateka none je nagira ngo mmere nk'uwosaba uwo mu- uwo mutumire yuko ahubwo bogerageza kuntu bobu- bobavugira bakagerageza kuraba nk'ikigo coba cyakira abana bato bato kugira ngo baze barabajanamwo bagaca babaha n'ababakinisha baza barabakinisha kugira ngo ubuzima bwo mu munyororo babwibagire ntibakure bafise ivyiyumviro vyo mu munyororo bakure babona yuko bari kumwe n'abandi kandi urumva muri ico gihe ivyo byose niha- hoba nk'ishirahamwe ryo bari bijejwe kugira ngo rize rirafasha abo bana nayo ahandi hoho abana tumva yuko baba bari bahohoterwa cane hanyuma naho nk'iyo bamaze gukura naho boba bagiye data wenya babajanye biraborohera gusubira mu muryango iwabo ninde aheza akaye nk'ababa bagiye batanditswe na base babo ninde aheza akabandikisha bandikwa kuri inde bararonka ubwenegihugu nk'abandi hanyuma hanyuma nkaca mvuga nko mu gihe baba bakuze burya nibo baronderera abashingwa amanza bakabasabira intu- bakabasabira iyi- agashumbusho mbere novuga yuko biba ari indishi y'akababaro yaho bagiye gupfungwa kandi atacaha bari bakoze ibyiyumviro bya- byanje ni ibyo murakoze urakoze cyane inosa ndumva ibibazo biracyari birebire inzu iracyari ndende reka twakire na francois francois
we urahagana he
tubujumbura mu burundi Ye, ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo Bo, yego je nifuza iki- nifuza igitekerezo eh, ariko numvise ibibazo byinshi byishyuwe Mhm.
ikintu ngebaze rero ahanini eh, ni uko amakenga numva kuri aba bana n'ingene vyogorana kubafasha ni uko urashobora gusanga um- eh, uwo mwana yavyawe n'umugabo apfunzwe umugore apfunzwe niko ndibaza ariyo amaze gukura mbega azotaha bazo- bazomujyana mu muryango iyo umugabo iyo umugabo avuka cyane bazomujyana iyo iyo nyina yari yari yari- yari yubatse umwana ndumva mwengo yava ateragirano hama ikindi nacyo eh, ntibavuga bapfunzwe gusa bavukiye mu mabohero hariho n'abandi bana bafite ingorane hariho abana bavukira eh, bavyagwa n'abantu bo mw'ibarabara usanga nabo bafite ingorane zidasanzwe banyina ntibagira icyo babafashisha ntibagira base ugasanga n'abantu bakuriye ngaho nabo nimba ari icyo bashobora kubafasha nabo bazobera babiteho agateka kabo kiwe cyiyumviro cy'iwanjye cyari icyo Eh, urakoze francois reka duhe umwanya ah, bwana n'inganza mwumvise innocent na na francois ibibazo byabo cyangwa se n'ibitekerezo batugejejeho bagaragaje ibibazo byinshi bikomeje kuboneka kuri abo bana ba- batanga n'ibyifuzo uko bumva bafashwa murabivugaho iki
Eh, ah, by'ukuri eh, murakoze cyane inosa yavuze ati abo bana ahubwo bakwiye isi y'akababaro uko bapfunzwe atacaha bakoze ariko rero ah, nagomba ndamwibutse eh, navuze ubu ngitangura ko iyo umuntu w'umumama w'umubyeyi agize amakosa ntibisigura ko areka ah, gukurikiranwa n'amategeko cyo kimwe n'abandi basitwaye cyo kimwe n'abandi banyagihugu ariko rero mu gihe abise umwana amategeko arerekana ko kizira gutandukanya umwana na nyina mu gihe cyane cyane akiri muto urumva wo nk'uwo yibungenze ni- ategerezwa ku- kugumana nawe mu gihe aconsa nta kuntu boca bacutsa umwana ahubwo eh, iruhande y'ivyo hategerezwa kuba kimwe nahereyeko uwo muntu apfunzwe afite sitati zibiri sitati ya mbere ni sitati yo kuba umunyororo sitati igira kabiri ni sitati yo kuba umuvyeyi rero amategeko y'uburundi aravuga ikintu cyose gikorwa gishobora gushikira umwana bagikore mu ntumbero mu rurimi rw'igifaransa bavuga yuko gushyira imbere interet superieur de l'enfant ni ukubanza kuraba Inyungu.
inyungu cyane cyane z'umwana mbega none gufunga nyina inyungu z'umwana zubahirijwe zoshobora kubahirizwa rero mu gihe uwo mubyeyi atari mu ibohero cyo kimwe n'andi mabohero acaja muri ya kimwe nise eh, serire mere enfant ahantu umwana agira ubwisanzure ahantu umwana yagana nyina atajya kuyaga n'abandi banyororo batamufitiye urukundo abandi banyororo bafite ingorane zabo bafise ibibazo byabo rero ni uko eh, atari aho yavuze ati baragira ingorane zo mu mutwe by'ukuri ibyo ni ibintu byumvikana ko uwo mwana ashobora kugira ingorane kuko umwana atayaga n'abandi bana umwana yaga n'abantu bakuze umwana a- abona ibyo bagira imvugo yabo eh, urumva hariho ahantu umwana adashikira mbega mu myana wowo ntuzi yuko hari ibiganiro muganira iyo abana bashitse bagaca muhora kuko bitari ku rugero rwabo abo bana rero bobo ntikibuza ko bayaga ibyo bakuze bavuga n'amajambo ashobora kuba atategerezwa kumva n'amatwi y'abana urumva ntibashobora kureka kubura ah, nicyo gituma rero eh, turiko tura- turasaba ko aba bana bokingirwa amateka yabo yo kubahirizwa navuze eh, mu byo bafitiye uburenganzira amatwa yabo ah, ni menshi ni menshi aba kuko umwana ategereza kugira protection speciale nk'uwo mwana ari mu ibohero yateze gufatwa nk'umwana ari mu ikambi y'impunzi yateze gufata nk'umwana ari mu kindi gi- gi- gi- gihe gihambaye rero eh, bica bibabaza eh, ni nacyo gituma cyo dutera akamo abantu bose eh, basanzwe bakorera muri iki gisata hari amashengero hari amashyirahamwe mpuzamakungu amashyirahamwe mu burundi na leta cyane cyane kuko leta niwe mubyeyi wa bose kandi leta irazi aho aba bana bari kandi leta icyo ishize imbere kiba icyo nyine ni nayo ushobora kubwira n'aya mashyirahamwe uti nyabuna raba mu mapiriyorite y'ibyo muri ko murakora mbega ko les enfants confie avec la loi ni ukuvuga barya abana bafite icyo amateka bakurikirana ko ko mubakorera ibi n'ibi ko mubashyira mubasubiza mu miryango yabo ko mubafasha bakiri mu magereza aba bana batoyi bobo mubahebeye iki abana batoyi n'abandi rero ibyo byose nibaza ko ako kamo koheza uwo ari we wese akakumva ndetse ayo mashyirahamwe n'abagira neza kuko abarundi nabo nyine twategerezwa kuba sansibe tukavuga tuti mbega ibi bivugwa jewe ko ndi umukuru w'ishengero jewe ko ndi umukuru w'ikanisa jewe ko ndi umukuru wa mosike ivyo birahari mbese nosimbirayo nkaraba ico ushobora gufasha abo bana mugabo cyane cyane bishoboka mu gihe bije muri regrema penitentiaire ni ukuvuga amategeko agenga ibohero akerekana neza ku rugero abo bana bafatwa kuko amategeko agenga ibohero ni ukuraba ko by'ukuri aba bana bavugwa mbega bavugwa gute agateka kabo kavugwa gute gukingirwa kwabo babivuga mu iki rero tugaca tumenya tuti umukuru w'ibohero kanaka ibintu yabyubahirije tugaca tumenya tuti abajejwe igisata cy'amabohero direction generale des affaires pénitentiaires ibindi babyubahirije ubutungane ibindi babyubahirije kubera iki abo bana bari mu magereza iyo rero amategeko avuga ingene abanyororo babaho ingene mu ibohero bigenda hasize kubona amategeko avuga cyane rwose kuri protection speciale y'aba bana amakenga rero y'aba bagenzi bacu ndayumva kandi ni nayo natwe dufise ni nacyo ikiganiro kungura gishobora gufasha n'abandi hari n'abakomeje kutwandikira nabo barimo kubigarukaho kuri ayo makenga nka manirambona jean bosco aravuze ati birababaje kuvuka ufunze ugakura ufunze arashaka rero no gutanga igitekerezo muri iki kiganiro twizere ko tuza kubasha kuvugana nawe francois nduwumukiza ati bakwiye abakwiye ubufasha ni benshi ati nto wo kwibagira na barya baba babyawe n'abatwaye inda z'indaro hari aho baturubikwa abana babo bakahabonera amakuba ibibazo rero by'abana ni byinshi n'ubwo uyu munsi turimo kwibanda kuri ibyo by'abana bari muri gereza bafunganywe na ba nyina n'ingaruka bibagiraho mu buzima bwabo radiyo ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda dusubire ku murongo wa telefone twakire francois na ko fidele fidele uranyumva
yego ndabumva ye ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
bo ndagize muri menyesha amakuru wiriwe neza bo akabazo kanje je nashaka kubaza mbega iyo umwana avutse ku muvyeyi yakatiwe igifungo ca burundu munyiro wo guherayo aro yego dukomeza turakumva mbega bamurekura ryari umwana ngo atahe muhira yoba amara ikingo kingana iki mu munyororo ari kumwe na nyina hama mumbarize umutumire arakumva
iyo barekuye uwo mwana akavana na nyina ni kuvuga atashe mu rugo ahasanzwe yahora abana na nyina nta bigo biba byarubatswe ku buryo umwana bamucishamo nk'iby'igororero ku buryo bareba katangorane yagize nk'ibintu byahamuka mu mutwe na cyane cyane ko tuzi kagasho katameze neza na cyane cyane ku bantu b'abana ikindi nacyo nashaka mumbarize umutumire mbega boba bari ko barakora iki kugira barebe neza ko koreyerema na cyane cyane nko mu bupirizo bwose mu bushinwa bwose mu burundi agati k'abana kubahirije ikibazo kwanjye ni urakoze fideli twakire twakire na emi emi uranyumva
ndakumva neza ndakumva ye urahagana he
ndi kigali mu rwanda ye ikaze ku ijwi rya amerika ni wowe wa mbere uduhamagariye mu rwanda uyu munsi
sasa jewe ndabaza uwo mutumirwa wo mu burundi jewe ntabwo ndi mu burundi ntabwo nzi uko bigenda mu burundi ariko nk'ano mu rwanda hari sisitemu yatangiye yo gufata abana bakajya birirwa hanze nimugoroba bagataha muri mabuso leta y'u rwanda yari yabikoze rwose kandi tubona ni na byiza bakirirwa biga umugoroba bagataha hanze bagataha muri mabuso biga mu mashuri asanzwe abo bana kugira ngo basobanukirwe biga mu mashuri asanzwe bakajya kwiga hanyuma bagataha muri gereza nta ngaruka bibagiraho ku bandi imbere y'abandi bana bazi aho bataha ntabwo babaseka cyangwa ngo bigire ikindi kintu bibateraho ipfunwe niba hari icyo waba ubiziho
abasore bato ntabwo biga hanze ntabwo biga hanze ngo bajye ku ishuri ku mashuri n'abandi babashakiye abarezi babigishiriza aho ngaho muri mabuza ariko hanze bakirirwa hanze bitaweho bagaburirwa bitaweho cyane ku buryo bukomeye ndibwira ko aribyo n'umutumi rwacu yifuzaga mu byo yakomeje kuvuga nabyo yavuga ko umwana akwiye kwitabwaho yikomeza noneho ariko nanone nkavuga ni icyo ntabwo gihagije nk'umwana wahuye n'ibibazo agahura n'ibibazo agafungwa ari muto cyangwa agafungwa akirinda akiri mu nda ya nyina mba mbona ko kandi ko umwana iyo ari mu nda ya nyina umuntu aka icyo akoze kiramuhutaza niyo yaba ari mu nda noneho nkavuga nti nta kuntu bafata nka n'ibigo yajya ajya nko gutaha kwa kundi ya myaka y'ubukure kugira ngo bamutandukanye na nyina bamufata bakamucisha ni nk'icyo francois ngo mugenzi wanjye amaze kuvuga bakamucisha nko mu kigo runaka akabanza akigishwa indangagaciro na kirazira z'umunyarwanda mwambariza icyo ngicyo rwose kandi nk'ababikoze nk'uko kwigisha agenda bashimira cyane kuko ni byiza cyane bari abana baba bababaje baba bababaje gufungwa akaba muri mabuza nta cyaha yagirizwa
ni ingaruka bikomeza kumugiraho ku buzima bwe murakoze cyane emi david mwumvise fideli na emi ibitekerezo byabo bisa nkaho byuzuzanya
bisa n'ibiri ko birafashanya ariko fideli yabajije ati mbega nk'umwana avutse ku muntu agaheze gacibwa umunyororo guhera rumwe twita perefetwite cyangwa imyaka mirongo ibiri umunyororo muremure birazo bikagenda gutya ubwa mbere wowe rega umwana si umuntu umwana amaze kuja abona umwana ni uw'igihugu amategeko arerekana yuko hari imyaka nta mwana ateza kugira imyaka itanu cyangwa irenga akiri mu ibohero mu bisanzwe yategereza kuba aca aja mu muryango kira noneho mu gihe bigaragaye ko uwo muryango atawuriwo kuko ibyo nabyo birashobora gushika mugabo hariho ibisanira hariho inshuti za kure iyo rero ibyo nabyo babonye ko bidashoboka ni bya bintu ariko ndasaba ko by'ukuri twese turiho turakorera aha tumenye ko aha harimo agahaze umwana ntategurwa ari uko avuye mu ibohero ategereza gutegurwa ko azotaha akiri muri iryo bohero na nyina agateguranwa nawe kuko aha kubivuga kuko nzi ari igituma hariho abo twaganiriye baravuga turababaza uti none ntibishuka gute akabyara hanyuma akabyara n'umwana agira kabiri ari mu ibohero nyine inyishu baduhaye bavuze bati rega iyo abyaye umwana baramuha rasiyo zibiri bamuha rasiyo wiwe na rasiyo wa mwana uwo mwana rero baca basangira ku byiwe ibyo bindi akabyikora ko kugira ngo yimare ubundi bukene ati rero iyo umwana asohotse wa mubyeyi acabona ko ubukene bumuteye ahubwo asamiye iyindi nda ibyo rero bica bijaye ni bimwe twavuga ko bitategerezwa ko umubyeyi abyara ari mu ibohero mbega aba yabyariwe nande abyara biciye abyara byagenze gute kubera iki yategerezwa kuba ariko arakurikiranwa nubwo nawe ubwo ndiko ndabivuga turazi ko bigoye iyo umuntu yabiteguye abica mu nzira nyinshi arashobora gusaba urusha guca kwa muganga iyo nda akayisama avuye ari mu nzira cyane akaja ahandi urumva ni byinshi ariko rero igikenewe ni iki cyane cyane ni ukumenya ko uwo mwana uburyo bwose avutsemo nko adategerezwa kugira inkurikizi hategerezwa kuba kimwe nise protection speciale nashimye uwadutereye emile yaduterereye intererano yatubwiye ko bikwiye kumera by'ukuri narigeze kuba umwe mu bagendeye ibohero ryo mu rwanda mbere no mu bindi bihugu za cote d'ivoire n'ahandi nuko byategerezwa kuba abana baba bakwiye kuba bafite abankadereze ni ukuvuga aribo babakinisha aribo babigisha ndagomba gushima ko leta yagize intambwe niniya ikazana amasantire do sante mu mabohero mbega none wumva byogorana kuba hari kirite umwigisha yabinonosoye yize pedagoji yize icyo twita siyanse za enfance ko baba afekite muri ayo mabohero kuko hariho n'abandi bakozi bari afekite mu mabohero ugasanga umwe ajejwe ubutunzi ubajejwe kwiga amadosiye y'abanyororo mbega ko tuzi hariho kategori y'abana bakeneye iyo ndero ntihari hakwiye kuba abarungitswe n'ubushikiranganji bw'indero kujya burubika mu yandi mashuri kanaka bakavuga bati uyu ni umwigisha yigisha abana bari mu ibohero uyu ni umwigisha akurikirana indero y'abana bari mu ibohero atanga raporo muri ubwo bushikiranganji bw'iryo bohero kandi agatanga raporo no mu bushikiranganji bw'indero ukaba umugambi umwe mu yindi kurya sante do sante itanga raporo mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu kurya rero bagwanije indwara zishobora gutera abanyororo ko zoshika no hanze ni nako bari bakwiye twari dukwiye no kurwanya ubujuju bushobora kuba muri abo bana inkurikizo bashobora kuzogira bamaze gutaha kumbure tugasubira gukoresha uburyo bwinshi bw'igihugu kandi twari gukinga abana hakiri kare ye twibutse abatwumva ko yari radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi mu kiganiro muri isanga iyi ntero yacu rero ni ukubungabunga uburenganzira bw'abana dushingiye cyane ku burenganzira bw'abana baba mu magereza bafunganywe na ba nyina kubera ko bakiri batoya nagira ngo dusubire ku murongo wa telefone ariko nkabanza gusoma ubutumwa bwa bonaventure avuze ati narirya icyangombwa icyo ngomba kuvuga ni uko boza bavugisha ukuri bakareka kuvuga ngo ni umunsi wahariwe umwana ati umwana ubwo rero nagira ngo muze kugira icyo mubivugaho ndumva we ashidikanya ibyerekeranye n'uyu munsi w'umwana ntabwo dufite telefoni ye ngo tumuhamagare twumve icyo abitekerezaho ariko reka dusubire ku murongo wa telefoni twakire Jackson Jackson uranyumva
yego urahagana hehe
yendi inabaye muri kwefeza twashaka tubabaze none abo bana nta kuntu bakutse mwobarekura bakajya kureba mu muryango wabo babyeyi
abana bamaze gukura niba bashobora kujya kureba umuryango w'ababyeyi
bakajya kurererwa
yego yego
mama none baba bakoze icyaje cyo kimwe n'ababyeyi
baba babuze iki
baba bakoze kimwe icyaha n'ababyeyi naba ngo bo barekura bakaba bakabajana bakabajana bagata kureba mu muryango wabo kuko abo bana ntabwo babaga ibyaha by'abantu aba bana ni abana baba bakiri batoya nk'uko umutumirwa wacu yabivuze itegeko riteganya ko nta mwana utandukanywa n'umubyeyi ni uko baba bakiri batoya niyo mpamvu baba bafunganywe n'ababyeyi babo urakoze jackson twakire na reverien reverien ijambo ni iryawe urahagana he
ngahe bujumbura yembo icyo kiganiro cy'abana kubera kenshi ugasanga nk'abana bari mu gasho
yego komeza nyarutsa kuko amasaha arimo aragenda kandi hari benshi bategereje
yembo icyo navuga rero ni uko menga nk'uyu numva kubyo ariko arabisigura borondera ahubwo bakarondeza nk'uburyo bishoboka abo bana bakarondera nyamba ababyeyi babo kubera baba bafite abana bakarondera ikigo cyabo bafungirwamo mugabo bakabatandukanya n'abandi kubera bafungiye hamwe n'abandi usanga nk'abana bakwiye imico itari myiza yari nk'intererano nashaka guterera urakoze cyane twakire na emile mbere y'uko mpa ijambo umutumirwa wacu emile uranyumva
yego cyane ndabumva ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
nagomba ntangure nkeze uwo mushinga nawe mwatumiye n'ukuri ku gikorwa akora n'igikorwa cyiza cyane n'ihenze umenya ni davidi n'inganza na sinari hafi y'akaradiyo niwe
ndamukeje cyane no kuri ku gikorwa akora haraheze iminsi numva umenga mu mirimo akora si ikintu cyoroshye hari igihe ahura n'intambamyi zitandukanye bivanye n'akazi yaba ariko arakora nagira ndamubaze nk'akabazo kamwe gusa hariho abana usanga bari mu mabarabara hariho abana usanga bari mu busho cyane abana usanga b'imfubyi mbere wasanga barasigiwe n'ibisigi n'ababyeyi babo ndetse byo nabarera gushyika mu bigero ariko je ntihenze nyamba ntabyibuka neza hariho igihe abo- uwo mushinga nawe yari karakurikirana ayo matungo yasizwe n'ababyeyi b'abo bana ahura n'intambamyi zidasanzwe nagira ndamwibarize mu minsi yahera yarabikishije ku iradiyo yuko umenga ntari karoroherwa mu kazi kiwe hariho abamutera ubwoba mbega ibyo bintu byoba byarahezeganya kubahwa murakoze Ye, urakoze emile Eh, bwana niganza ubwo hari uzanye ikibazo kitari kiri kuri gahunda um, muramwisobereza uko mushaka
Eh, reka reka mbere kuri emile na- ndamushimiye ko ashima ibikorwa dukora cyane cyane twebwe ibyo biradufasha biradufata mu mugongo Mm.
Eh, turakora akazi nta kazi na kamwe katagira ingorane Eh, cyane cyane iyo hari abantu bagira amakosa abo bene kugira amakosa hari aho kumbura ayo makosa ariyo atuma babaho hari ayo makosa ariyo atuma akingira inyungu zabo iyo rero uyavuze eh, abo bantu barashobora gushavura ariko icyo tuzi ni kimwe gukora igikorwa mwene iki ah, ni umurimo w'igihugu kandi ah, ni kubaca imana hanyuma ikindi kigira kabiri reka ntitubayeho ku bwabo cyane cyane nshatse kuvuga abo bagizi ba nabi hamwe tworeka rero ah, ikibi akaba aricyo gitsinda icyiza bitwotegerezwa kubaho Eh, by'ukuri kunya ko umubyeyi abona ingorane akemera iyo ngorane akanigana nayo ku neza y'urugo ku neza y'umuryango ku neza y'ibibondo byiwe niko no mu gihugu hategerezwa kuba abategerezwa eh, kwitangira abandi ego ndabyumva arafite impungenge kandi n'ibisanzwe ah, nta n'umwe atogira impuhwe mu gihe yumvise umuntu ashobora kubangamirwa ariko icyo nzi ni kimwe nta muntu n'umwe afise umutima w'ikigongwe nta muntu n'umwe w'umugira neza nta muntu n'umwe ambositwaye umurundi w'ukuri eh, yoshobora kugira ngo ahungabanye ibikorwa turiko turakora atari umuntu w'inkozi z'ikibi rero inkozi z'ikibi ntitegereza kuzirekera ikibanza by'ukuri ah, baba twebwe baba ayandi mashyirahamwe iba leta aba inzego za leta abo bantu nuko tugira urunani kugira ngo tubakundire ko igiture cyabo aricyo kiduhoza hanyuma nka kujya ukankamira eh, umwungere kugira ngo ushobore gutwara intama rero nibaza ko by'ukuri aho dukwiye kuharengera cyane cyane eh, mugabo nk'uko akivuze natwe tukagira urunani mu kwiyamiriza abantu mwe nabo kuko erega inkozi z'ikibi turabana ziba mu mihana bakazidenosa bagatuma k'urutoki bati nyabuna naka niwe yica abantu naka niwe adurumbanya abantu naka niwe agira trafike y'abana niwe anyuza abana urumva muri icyo gihe abo bantu nta ntibazosubira kuronka ikibanza tuzobatsinda ahubwo aribo batutsinda Ye, ndabona amasaha arimo agenda nagira ngo mugire n'akajambo ka nyuma mwageza ku batwumva nyine ku bakurikiye ikiganiro cyangwa se n'abatagikurikiye muri makeya ku byerekeranye n'uburenganzira bw'abana bafunganywe n'ababyeyi babo mu masegonda make
Ah, by'ukuri eh, jewe nagomba gusaba ah, gusaba cyane cyane leta ah, ko i- i- itera iyindi ntambwe i- i- ikerekana amategeko cyane cyane nshatse kuvuga ubushikiranganji bw'ubutungane ah, bujejwe amabohero ko bokwerekana amategeko akingira abana bafunzwe bakerekana n'ibihano bihana abajejwe amabohero gucungera amabohero abayobozi b'amabohero batabyubahirije hanyuma tugasaba amashyirahamwe mpuzamakungu amashyirahamwe yo mu burundi amashengero amakominote mu burundi ko twotahura kwiga ikibazo gihari aba bana bakeneye ubafata mu mugongo aba bana bakeneye ubagarukira kugira ngo tugire urunani twese atawe utikoza ku wundi atawe utogera uwundi ibi bibondo bironke iteka ryabo bazoba abagabo bazoba abashingantahe bazoba abapfasoni b'abarundikazi b'ijunja n'ijambo ndabashimiye cyane bwana david n'inganza umuyobozi w'igisata cyo gukingira abana akaba n'umuvugizi w'ikigo cyita ku neza y'abana mu burundi kizwi ku izina rya sojepaye burundi ndabashimiye rero namwe mwese abo twari kumwe ngashimira enjeniyeri wadufashije ku buhanga bw'ibyuma na fatuma karara wabakiriye amatelefoni yanyu mwese mwese mbifurije ibihe byiza mwari kumwe na eugenia mukankusi amahoro y'imana